paartiin mormituu koongireesa federaalawaa oromoo jiraattonni magaalaalee oromiyaa keessaa kuma hedduu manneen isaanii irraa buqqisamanii kaan immoo akka manneen isaanii diigamu akeekkachiisni itti kenname dhiphuuf yaaddoo guddaa keessa jiru jedha ka baay'ee wal mormisiisaa ta'eef hidhamuuf du'uu namoota hedduuf sababaa ta'e maastar pilaaniin magaalaa finfinnees hojiirra ooluuf akka deemu aangawoonni dhimmisaa nu ilaala jedhan yaaddoo isaanii ibsaa jiran. dhimma kana akka nuuf ibsan namoon finfinneetti bilbilee durataa paartichaa dooktar mararaa guddinaa dubbisee jira jiraattota manneen isaanii duraa diigaman jedhan eessa eessatti akka ta'e gaafatamanii akkas jechuun ibsu.
egaa kan nuti fakkaatu dubbiin kun filannaa booddee calqabe mootummaan warra isan filanne hatanii soo filatanii qulleessanii ijaa beekanii fi warra nun fille jedhan gubbaatti iddoo baay'ee mana irratti diigaa jiru. yeroo baay'ee tokko tokko gara waggaa kudhanii waggaa digdamaa manni ture faa jira kana hundayyuu seeraan ijaaranii jiranii har'a hirribaa ka'anii dubbachaa jiru magaalli tuqamanii bushooftuun jira naqamte jira ambo jira bulee horaa jira buraayyuun jira amma kan amboofaa mana kuma kudhanii oliidha kan of eeggannootti kan laxxafanii diiguu baannaanii kan ittiin diigamu kan maal ta'u gara fuulduraatti itti gaafatamayyu jedhanii mana kuma kudhanii ol kan amboo ammaa fudhatte amboo magaatis beektu rakkoo isaa mootummaan wajjin qabu waan akkasii hojjechaanuma jiru jechuu kooti iddoo akkasii.
Manneen akka buqqaafaman ajajni itti kenname jettan kun manneenuma duruma naannoo sanarra turammoo seeraan ala dhaqanii bakka sanatti kanneen ijaaramanmoo mee haala manneen sana naa ibsaa yookaan immoo namootuma duraan achi jiranmoo haara dhaqanii bakka sana kan qubatan.
Jiraataaruma achiiti amma namni waggaa kudhanii olii kan baay'ee turedha siqalee kaleessa kan ijaarame miti jechuu goota amma isaan bo'oo fudhatte attamitti manni kumni kudhan otoo mootummaan hin argine otoo mootummaan harkanii guyyaa nama eegu ijisaa otoo hin argine manni kuma kudhanii ol ijaarama magaalli akka boofaa baadiyyaadha namni qe'ee isaatti durumaa qabee abbaasaa kaakayyuu isaatiin qabee achi gubbaa jiraachaa ture mana irratti ijaarrachaa ture. hara filaanii malee ijaarratte jedhanii innaatti bobba'anii kan biraate jechuu goota sabbatas jira waan kun sabbannis rakkoo akkasii qaba jiraataadhuma achiiti iddoo baay'eetti nama achi jiraachaa ture dhalataadhuma achi iddoo tokko tokko kanuma kaakayyuusaa baawaayyuusaayyuu ta'uu hin danda'a namuma achi jiraachaa turedha jechuu kooti kan isaan amma dhiibbaa akkasitti deemsaa jiranii dhiibbaan kun immoo aarii filannoo kanaadhaanii isa kaan ari'atanii isa kaan achi qabanii isa kaan ofitti qabanii keessas egaa argatu ta'a. Kan jabeessanii waan akkana gubbaatti bobba'anii filannaadhuma kanaa asitti jechuu kooti.
Namoota kaattiin jedhan kanaafoo iddoon qophaa'ee jira. Namoonni kun eessa geessamu? Yeroo mana isaanii gad lakkisan maaltu ta'a?
Isa gaama rakkoon kan mootummaanis warri dabballee warri Oromiyaa bulcha jedhanii itti kenname kun kana taatu sana taatu jedhanii wanta isaan namaa kennan namatti himanii hin jiru qabeenya keessan kaafadhaa duwwaadhaa ajaja mootummaa duwwaadhaa kana fudhattan malee waan ta'uuf isinitti gaafatamaa. Of eeggannootti kennuudha doorsisuudha achi qubattu as qubattu rakkoo akkasii sirriitti dhufaa kan jedhu qabanii kan biraa immoo akkuma isin beektanii maaster pilaanii finfinnee kunis itti fufnaa hojiirra oolchinaa finfinneen kanaaf qophoofteetti bara sanaa keessa jiru kana hojiirra oolananii waan guddaa duubaan baatee waan nutti deemaa jiru nutti fakkaata yaaddoo guddaa jira saba keessa dargagoo keessa dhugaadhuma dubbachuudhaaf baay'ee nu yaaddessaa jira akka nutti manitti amma namayyuu. Muudaa jiru jedhanii iddoo tokko tokkotti ji'a lama ji'a sadii keessatti hojiirra oolchuu jalqabnanii isas dubbachaa jiru. Rakkoo guddaadha egaa mootummaan kun karaa tokko immoo tiraansfoormeeshinii jedhan kan hojiirra oolchuun nurra jira jedhanii barsiisota maal faa yuunivarsiitota hojii dhaabanii iddoo hundaa walitti qabanii si barsiifnaa tiraansfoormeeshinii waggaa shanii kana poolisii keenya maal keenya jedhanii isas iddoo baay'eedha achi waliin naa jiru garatti deebiyyuu nu wallaalchisaa jira jechuudha.
Maaster pilaaniin magaalaa Finfinnee hojiirra oolfamuudhaaf sochiin jalqabameera kan si jechisiisu maaliin mee qabatamaan naa'imaa mootummaan labsii baasee moo ibsatu ba'ee moo maaltu ta'e maaliin ragaa qabattanii kana jechuu dandeessan.
Namni bakka bu'aa mootummaati hojii kanatu naa ilaala kan jedhu ibsa kenneera jechuu kooti. Amma riippoortarii kan jedhan fa'aa gubbaatti ibsa kenneera ibsa kana gubbaatti qophoofne finneerra kan jedhudha. karaa ijoollee oromoo achiin hojjettus oduun tokko tokko kan ba'aa jiru namayyuu muuduu calqabe jiru kan jiru fa'iitu jira magaalota finfinnee naannaa finfinnee kana jiran gubbaatti ijoollee warra afaan keenya beektu finfinnee keessa achi baatanii achi hojjettu fa'i jechaanii jiru jedhanii ifas ba'anii dubbataniiru inni anaaf baay'ee nutti ulfaataa jira dhaabbiin keenyas baay'ee nutti ulfaata jedhee yaaddaa jira Maalii dubbiin kun bara darbees ijoolleen Oromoo baay'eetu keessatti gaaga'ame gara Amboofaa maal fa'aa gara Gimbii kana fa'aa hamma honaattuu namni mana hidhaatiin ni qabne jira. Kana gubbaatti immoo kun innaatti dabalame immoo waan nu baasu malee waan goonuun beeknu garuu yaaddoo guddaarra jirraa jechuu kooti.
Naannolee namoonni mana isaaniirraa buqqifaman kaan immoo akka bakka sanaa kaan akeekkachiisetti kenname jettan kana sababaan kun ta'uuf maal akka ta'e beekamaadha tarii hojii misoomaatiif ta'e jedheen. Namoota hojii misoomaatiif bakki manni isaanii barbaadamu sun seera akkamiitiin kan isaan bakka sanarraa kaanii iddoo akkamiitu kennamaaf?
Inni misoomaa jedhamu lafti iddoo akkasiitii bakka sii buufne kan jedhutu kennama. Yoo hin qarshii ammasii fudhataadha. Isa miti iddoo ammaa jedhamu kanatti manni ijaarte kun seeraan hin ijaarramnedha. Amma egaa iddoo tokko tokko iddoo beeknu abbaan kee haati kee akkoo akaakayyuu kee irraa lafannaa fudhatte. Ati manatti jaallachaa harmatti fufta manni kee qorqoorroo ta'uu ni danda'a. Magaalli deemee sitti dhufa malee ati magaalatti hin deemtu sii galee. Iddoo ammoo fa'aa akka maal fa'aa kana pilaanii magaalaa malee ijaartanidha. Manni kuma kudhanii ol immoo naachitti ijaaramu warra har'a kana jedhan kun maal hojjechaa turanii. Inni jedhumus waan nama gaafachiisudha. Itti yaadameetuma gara fuulduraatti magaalli seennaatti bal'atee. Magaala keessa manni baadiyyaa jiru naannoo jiru magaala keessa gala si galee. Ijaa kanaan ittuma yaadamee mormituu wajjin jirtu warri nu wajjin hin jirre kaffaluun sinirra jiraadha si galee. Dabballeedhuma mootummaatu aariidhaanii walitti qabee saba dhiibaa jira. Nutti bultan malee nu ergamtan malee isa jedhan kana irratti dhiibbaadhumaan deemsaa jiru malee dubbii misoomaa miti jechuu kooti.
Maastar pilaanii Finfinnee kana kanaan dura dhuguma beekamaadha. Wal dhibdeen adda addaa irratti uumamee ture. Namoonni hidhamanii hiriirris ba'ee tarkaanfiin adda addaas fudhatamaa akka ture beekamaadha. Amma waan mari'atame waan dubbatame kana furuudhaaf hubannaa kennuudhaaf biyya keessatti sochiin godhamaa jiru maalti jiru?
Isa dhaga'amu maa inni seete warri bakka Oromoo bu'anii achi jiran akkumatti miidiyaa alaa tokko tokko dhageenya. Sana keessatti warri qooda fudhachaa turan magaala bulchootu namni tokko badeera. Finfinnee keessaas waan tokko tokko maaster pilaanii waan namni beeku alatti bade naa badee naa miidiyaa alaatiin naa dubbatu dhageenya. Ilaa warri Oromoo bakka bu'anii mootummaa kana wajjin jiran rakkoo guddaan isaan qabanii murteessuu hin danda'an iddoo murteessan hin jiran galee iddoo ajaja fudhatan malee. Maaf kun ta'a kun saba keenya miidhuu danda'a kun rakkoo akkasii fiduu danda'a boru rakkoon akkasii dhufee saba hojii walitti nu buusuu danda'a attamitti qe'ee sabaa deegna attamitti qabeenya sabaa mancaasisna attamitti sabni nutti boo'a nu kumata nu jibba waan akkasiin qaban fiigalee waanuma ergaman ergamuudha yeroo baay'ee rakkoon keenya isaa jechuu kooti.
Gama paartii keessaniitiin dhimmoota akkasuma yaaddeessan jettan kanarratti mootummaa waliin dubbachuudhaaf carraaqqiin gootan maaltu jira yookaan immoo waan dubbattan hagammaatti maaltu jira.
Karaa qabnuun nama qabnutti waa himuu yaalla. Warri nuti beeknu naatti dubbanne warri baay'een isaanii ajajuma fudhanna malee murteessuu bari hin dandeenyudha. Rakkoon kan jiru jechuu kooti. Maa isaan saba Oromoo keessaa ba'an miti sabni maa uumatti hima. Uumatti iyyatas isaan iddoo baay'eetti naa namni iyyate naa namni waa dubbatate namichumayyuu hidhuudha. Sila amma buraayyoo fa'aa mana irratti dhiibdolanii gaafannaani isaanuma deebisanii hidhanii waasii kuma meeqafaa qabsiisaatii ba'aa jedhanii isaanumatti deebisanii jechuu kooti. Rakkoo guddaatu jira bar saba Oromoo keessa kan namni hin beekne jechuu kooti. Iddoo yeroo tokko tokko immoo abbumatti himtuyyuu wal hin beektu si galee. Eenyutu aangoo qabaa, eenyutu aangoo qabu, eenyutu saba yaadaa, eenyutu yaadnesa jedhus yeroo tokko tokko si rakkisaa jechuu kooti.
Akka sirnaatti hoo akka paartiitti akka sirnaatti qaama dhimmi kun ilaalu yoo kan magaalaa Finfinnee ta'e bulchiisa magaalaa Finfinnee yoo kan immoo bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti waan mul'atu ta'e bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin quunnamtii sirnaa gootanii dubbachuudhaaf waan carraaqxan jira akka paartiitti.
Quunnamtii sirnaa barnu wajjin hin godhanii yeroo baay'ee rakkoo sabatti dhufu rakkoo dhaabbii keenyatti dhufu gaafachuu yaalla akkuma beeknutti akkuma walitti dhufnutti jechuu kooti. Jarri kun quunnamtiidhaanii mormituu keessummeessanii mormituu wajjin dubbachuu rakkoo qabu sii galee rakkoo keenyatti jechuu kooti.
Durataa Koongireessa Federaalawaa Oromoo Dooktar Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa naa kenname sin galateeffadha.